turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda no mu micungararo yaho mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ku isi hose tukaba live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nini nahazwe ndi muri studio y'indwi muraza kuntunga murumva ko ijwi ritari ryiza ririmwo ibicurane ariko turayaga anizera ko tuzakumvikana
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
urwego rujeje iperereza mu gihugu c'u Burundi rurapfunza abaganga batanu rubagiriza kubangamira umutekano w'imbere mu gihugu aba baganga bazira ko basavye ko agashara kabo bakora mu bitaro vy'abigenga kaduzwa amakuru y'ijwi ry'amerika rikura mu gisata c'ubuvuzi mu burundi yemeza ko umuganga akora mu bitaro vy'abigenga ahembwa amafaranga yababa amadolari ya amerika ijana na mirongo irindwi ku kwezi ahani dufatiye kw'idolari rivunjwa ibihumbi indwi n'amajana atanu kw'isoko yo mu kinywabu abaganga batanu batandukanye bavuganye n'ijwi rya amerika dutegura ikiganiro muri isanga cuno munsi harimo abatubwiye bati aya mafaranga ni intica ntikize ntaco ashobora kumarira umuryango ibaze kuba wamaze imyaka irenga itanu wigira ubuganga kugira ngo utahukire aka gashahara base kwemera kuza mu kiganiro bavuga ko ubu ikibazo c'umushahara w'abaganga kukivugira ku maradiyo bisa nk'ukwiheba umwe muri abo baganga atashimye ko amazina yiwe tuyavuga wundi yatubwiye ko bagenzi babo bo mu bihugu bibanyi vy'uburundi babasumvye umushahara inshuro zirenga cumi na zitanu ati mu minsi iri imbere uburundi buzobura abaganga kuko ubu kwihebera umwuga birutwa no kurangura amakara ukayadandaza igihagararo twari dufise cajanye n'intwaro za kera ku rundi ruhande abaganga bakorera leta basanga abakorera abigenga bikigendeka umuganga yanonosoye kuvura muri rusangi mu burundi akorera ibitaro vya leta akenshi ahembwa ibihumbi amajana ane na mirongo irindwi mafaranga y'amarundi ni kuvuga amadolari atagera kuri mirongo itandatu n'atanu kw'idolari rivunja ibihumbi indwi n'amajana atanu mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mwaka uheze urunani rw'abaganga mu burundi sime jebu rwari rwasavye ko umuganga atangura umwuga ashikira ku madolari arenga amajana atandatu na mirongo itanu ubusabe bw'uru runani bugezehe turabigarukako ikindi jwi rya amerika ryamenye dutegura iki kiganiro nuko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka hari abaganga benshi bamaze gusezera ku buzi bwabo mu Burundi kubera ikibazo c'umushahara hari abahinga bisigaye bigoye kuronka mu Burundi kubera iki kibazo hagati aho abakiri mu mwuga basaba ko bagenzi babo bapfunzwe bazira gusaba iduza ry'umushahara barekurwa bitagenze uko bakaja muri yegereyegere wawundi ati igihugu ni mwarimu na muganga kazoza k'abaganga mu Burundi ni akahe ikibazo c'umushahara wabo bemeza ko ari ntica ntikize cabwirijwe gukemurwa gute ko wumva no mu bigenga imyidogo ari yose abakiri bato baracahurumbira kino gisata mbega hoho abaganga bari hanze y'igihugu bagona iki kuri kino kibazo tutubazo ni tumwe mu two tugiye guca ijya n'ino muri muri isanga y'ino munsi natumiyemwo melance hakizimana n'umukuru w'urunani fnss ruhurikiyemwo amasandika n'amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu iri shirahamwe ryanditse urwete ryiyamiriza ifungwa ry'abaganga basaba umushahara wisununuye ikaze muri murisanga merance mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kiga- kibazo
Eh, murakoze mwese na mwebwe eh, mwiyumviriye kugira tuganire kuri kino kibazo kandi nongera ndamutsa abariko baratwumviriza bose yego ndabisigura ko namwebwe murumva ko idrisi giza hari akagripe kateye ngaha anye ngira ngo nikobera imbeho ariko ndaza kugerageza mfise agacayi iruhande yanje karaza ka- karansahiriza kandugiriza ijwi Eh, melanse mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka mbanze mbwire abatwumviriza ko nanashimye cane yuko dusangira ikiganiro na mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi ariko kuva ejo naragerageje no munsi nagerageje nta n'umwe ya- yigeze yemera kuza muri kino kiganiro kujugira Amerika imigani- ibi- i- iyo- imiryango iruguruye ejo canke hirya y'ejo bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi hakazogira ico mwifuza kugira kuri kino kuvuga kuri kino kibazo tuzobaha ikaze kugira ngo twumve co mugona kuko murumva yuko ari bivugwa muri ico gisata mujeje akabazo ka mbere melance nabonye urwete mwanditse mwandika mwiyamiriza ifungwa ry'abaganga batanu abaganga batanu bapfunzwe ni bande bapfunzwe ryari ivyo bazize mwobitubwira
Eh, ego nivyo Eh, eh, na twebwe eh, byadushikiriye aho dusanzwe dukorera mwi- mu runani mpuzamasendereka rwacu batubwira yuko hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye mbere hakaba harimwo nibo batwara akarere k'ubuvuzi eh, muri mwaro mu ntara ya mwaro hanyuma bakaba baraba abaganga eh, bane mu- muri abo batanu ni abaganga basanzwe bakorera mu bitaro medecin generaliste hanyuma eh, twumva yuko abo baganga eh, ibyo batubwiye twumva yuko eh, atambo zarimo kugira ngo ngo bafungwe kuko twumva ico bavuga ikibazo cari eh, bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari gihari kijanywe n'umushahara ego Mm.
nabo rero niko twari twabyumvise hanyuma twebwe rero nkuru nk'abasanzwe baserukira uru runani mpuzamasendereka eh, n'abakozi mu bandi tuti ntibyoguma gutyo onye reka tugire ico tubivuze eh, dusesangure turabe eh, namba amategeko avyemera nuko atavyemera hanyuma dusanga koko bararenganywa duca turasohora rino tangazo kugira ngo turabe yuko eh, bamwe n'abandi abategetsi abo baba barabafatishije cyangwa abo baba barabafashe eh, kugira babone yuko amategeko atariko arakurikizwa ahubwo bashyira imbere ubutungane bubereye kugira ngo kira muntu wese asanzwe aba mu burundi ntahabe abantu a- a- aha abantu ubwoba ngo ntihagire umwenegihugu ntiba- ntibamwaka uburenganzira bwo kugira icyo avuze ku kintu aba yabonye kitameze neza gutyo abantu bose tubeho neza tubeho cyo kimwe hama ni batanu harimwo uwutwara akarere ka mwaro bafatiwe mu mwanya umwe bafatirwa hamwe umwe wese bamusanga hariko aravura vyagenze gute
oya uko navyumvise kuko vyu- eh, urumva ko bari kure na kure uko nakumvise uwo onye nk'uwo wo mu- mu karere ka mwaro mu- mu- eh, akarere bita fota eh, nuko we bamufatiye mu- i- mu- i bujumbura Eh, asanzwe umuryango wiwe usanzwe uri bujumbura usanga yari yamanutse kuraba umuryango afatirwa i bujumbura muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi eh, abajejwe iperereza eh, twumvise bavu- eh, donc ab- ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora bagaca bafata ba- bagaca babafata bagaca bagenda uko nyene baka- bakagenda izima yongo
ubu bimeze gute none baracari mu minwe y'iperereza
kugeza uno munsi nta nkuru na ntoya turaronka itubwira yuko boba barasohotse kuko basohotse tubimenya Eh, baracari mu mirimo y'iperereza kuko na ryari haraciye nk'iminsi ngahe twari kumwe na bamwe mu- mu basanzwe eh, barongoye eh, rya eh, shirahamwe ry'abaganga mejeb eh, ratubwira yuko eh, bagifunzwe bari bafunzwe kugeza uyu munsi rero nta nkuru n'imwe irasohoka kuko basohotse vyomenyekana basohotse vyomenyekana Mm.
hari agacere hari agacerere karenze kuri icyo kibazo A- a- muntu mu makuru yagiye arandikwa natwe ku ijwi rya amerika a- impande zitandukanye zaratwemereye ko by'ukuri bapfunzwe ariko mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye ni uko bano baganga batanu badakorera gusa iba um, badakorera a- a- abigenga badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga ni gute none byageze aho n'ukorera uwigenga ah, agira yegi- a- avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu burundi
Eh, murabona ibyo ngaha mu burundi biragoye Eh, kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufite bagiye barugurura ibitaro cyangwa ayandi mavuriro ugaca usanga eh, mu bo bakoresha rero bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka bamwe bagashaka kubagira abacakara babo eh, abashumba babo ugaca usanga rero aho rero niho bivuye ugaca usanga rero baciye barabye n'ibyicaro baba bafise mu gihugu ugaca usanga cyangwa ijwi baba bafise mu gihugu ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku ngubu nuko rero hariho abigenga uko nabyumvise eh, mu masha- mu ma- mu mafaranga ba- ba- basaba hariho ibitaro bimwe bimwe byari byayatanze mugabo hariho ibindi byavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko mwoya- ayo mafaranga mwoyaronka muriko muragumuka muriko eh, mutera akajagari mu gihugu nuko rero byagenze ku makuru twagiye turaronka ni ukuvuga hariho eh, ibitaro bimwe bimwe byatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa mugabo hariho n'ibindi rero byaciye bavuga bati oya ahubwo reka tubereke inzira mujamo mu kwi- mubereye nuko twabyumvise Yego.
Eh, murakoze cyane kuduha umuco eh, kuri ico kibazo mugabo muti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse Bon.
Mm.
uko tu- uko twabyumvise ni uko bagize inama Ba- baravuga bati n'imiburiburi eh, umumetra generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni zibiri Eh, insiguro babiha numvise ni uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibidi- ibiciro byaraduze konsiritasiyo zaraduze imiti barayidugiza uko bashaka ya- serivisi zose zikorerwayo zaraduze none ni kuki ibindi biciro byoduga ni ukuvuga ibyo umuganga we akora ntibiduga Eh, ni ukuvuga rero eh, muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga iby'amagara y'abantu si muri iki gisata gusa ni muri rusange iby'amagara y'abantu ntibyitaweho iby'amagara y'abantu ntibyitaweho ukamusanga rero abajejwe igisata cy'ubuvuzi abagikoreramwo umenga n'abakozi sinovuga ko ni n'abakozi ahubwo eh, ntibafashwe neza cyane ntibafashwe neza cyane Ego. Reka uh, mu nkundire Melance tuje gato ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika ba bashaka ko dusangira uh, ikiyago hari abafise ibibazo hari abafise ivyiyumviro turahera kuri uh, Gaddafi Goodman Gaddafi ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri isanga
ego murakoze cyane uhereye ga Gaddafi
ego ndi muri kenya aho amutuka na wese Mhm. aho muri Kenya havugwa make
Ah, muri kenya turaho turashima akazuba niko karenze Mhm.
Eh, kandi abari kuvugwa ni menshi cyane bazi gushyira ibibazo bitandukanye harimo eh, cyane cyane igihugu gitegeka isi ikibazo kirimo inyungu ikigo cyafatira isi yose aho- isi igihugu bw'ubu ariko navuga muri rusange hari ubwoba bwinshi Mhm. uri kuvuga izi ngingo zitandukanye zirimo kugara bisata bimwe bimwe za Amerika Eh, tubona ko twese nizo dushikira na cyane cyane nk'impunzi eh, nk'im- nk'impunzi ngaha aha, ah, muri kenya impunzi ziko zirakoresha mu makategori atandukanye Mhm.
eh, ku buryo hari impunzi ziza zishobora gufashwa hakaba n'igihe zizofashwa zabaye n'izindi zizofashwa cyane zimwe batanze umva izi nizo zirafatwa ziko zigarurira ingaruka ku bantu bose bari impunzi b'abenegihugu ndetse kwihangana nuko rero uno munsi eh, muri muri sangana bazaniye Melance Hakizimana twari urunani FNSS ruhurikiyemwo amasendika mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi turayaga ku ngingo zitandukanye zivugwa muri ico gisata hari abaganga bari mu minwe y'iperereza kubera ko basavye akashara kabo kuduzwa hari hari vyinshi hari abaganga ngo batakiboneka cane wewe ico baza Melance nibaza ko nawe nabikurikiranira na hagufa araza kukwishura duka kwicamba
ego Eh, ikibazo nubaza abo kwanza mumudamukizi bwa mbere ariko
amahoro neza
ego murakomeye
yego tura- turashima kiretse izo ngorane turimo gusa ibindi ni buke buke bisangiye n'abandi barundi
ego none abaganga bahagaritswe boba basabye ako- kuduza agashahara icyo ni ikibazo cya mbere Eh, ikindi no novuga no no n'intererano noterera urabona uburundi buri mu kibazo cy'ubukene eh, bivanye n'iyi- n'ingingo cyangwa ibihano burimo rero muva ko leta yari ikwiye kuzana inyigisho ku bahaba no ku bakozi bose abaganga usanga bigira buri mu bantu ku bakozi bose ikabigisha ikabasigurira ikibazo kihari gituma agashaka kataduzwa kubera nizere yuko uh, kubona agashaka kataduzwa leta ntibigira nkana leta igita mikoro make nayo ira- uko biri kose irayigora aho ukuntu inaniwe rero inaniwe reka n'umubyeyi abana bisaba gutahura iyo umubyeyi ibona dusumye inyama da- akaguze ibintu biteye imbere cane abantu ca- canke abo- abandi bo mu rugo ntiboca bavuga ngo bagende ku zindi ngo canke basuzugura umubyeyi canke bamugeko ahubwo bira- bira- bisaba atahure igi- ibihe barimwo nizere ko atari ubugombe bwa leta bituma umushahara utaduga cane urakoze ikindi naco leta Mm.
ntikwiye eh, usongora ikirari mu guhereza novuga leta nayo Mhm.
isaba igerageze ibone yuko bibaye n'impamyabushobozi abaganga bafise canke abakozi bose kugira ngo bose bambare n'abandi bakozi bafise ingaruka muri ku ku baganga kwanza kubera abaganga nibo eh, ni igisata kitoroshe cane iyo muganga ariko avura ni- n'inzigo akavura atameze neza nizeye ko na- igihugu tuhagirira ikibazo Iki- igisata c'amagara y'abantu bakoze kiraba kikaja mu bisata bikomeye byo kwitabwaho cane bakabishyira imbere
nuko urakoze ca- urakoze cyane kadafi mbere ko Melance aca kwishura akabazo k'amatsiko mugani w'abanyarwanda nibo bavuga akabazo k'amatsiko U- u- aho uri ni mu ikambi
ego Ah, iyi kambi yitwa gute
kakuma kakuma muracari benshi abarundi bariyo mungana gute
ko hari aba- hari abarundi benshi cane Mm.
hari abarundi boba uko rikose bashika mu bihumbi mirongo ibiri gutyo Mhm. nuko urakoze cyane hama mugabo nashaka kukwitumira kuri abo barundi bari ngaho n'abanyarwanda bumva runo runini turabashaka ko muza muraza mu biganiro cyane cyane abapfasoni sivyo ubatubwirire tuba dushaka ko abapfasoni nabo bagira ijambo ku ijuru ry'amerika turakunda abagore cyane tuzoze turabumva mu biganiro vyacu
asawa Eh, ubuhoho twaranabashiriyemo. twaranabashiriyeho na whatsapp uh, channel aho dushiramo ibiganiro vyacu murashobora kuza muraza mukurikira ibiganiro gutyo ntitu- ntituze nanjye namaze kuyijamo nge ndabakurikirana cane Ego.
ndabakunda nanjye ndi mu bakunda gose ibyo cane namaze kuyijamwo kandi Mm.
ndakunda amakuru yanyu Ni- ngira amakuru ndakunda- iyo umuntu ambwiye amakuru Mm.
ndamubaza aba yabonye hehe urakoze cane abarundi amerika ntibabesha ntimuzamubesha kubera turabemera ntimubesha murakoze cyane gadafi abo bapfasoni muri kumwe ngaho muri kakuma turabakeneye mu biganiro
sawa sawa Murakoze cane.
ndababwira cane gose Eh, ubwire ururanirwe mu byo urimwo ego melance utubazo twa um, i- hani- harimo ivyiyumviro mugabo hariho akabazo yahereye ko icyiyumviro ca kabiri kiraza kuvyara ikibazo nimutabigaruka ko ntaco muduge kwijambo
Eh, murakoze eh, nagira ngo mushimire kadafi kuri ibi bibazo abajije byo gushaka gutahura Eh, ikibazo cya mbere yabajije ati koko abo bantu bafashwe kubera basabye gashahara ego kugeza uno munota turiko turavugana nizo nkuru dufise yuko basa- bafashwe kubera boba eh, habaye inama ya sinejeb hanyuma bagafundika yuko umumetsa generaliste wese yohembwa imiliyoni zibiri na cane cane mu gisata c'abigenga hanyuma uraye izamu nawe bakahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo itanu ibyo rero hariho bamwe bamwe babishyize mu ngiro n'abandi baciye bahitamo yuko bafungisha abantu izo nizo nkuru twebwe mu runani mpuzamasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu fnss dufite yanavuze ati ubukene yego ati igihugu kiri mu bukene ati n'ibihano ingorane si ubukene turimo cyangwa se ibihano ingorane zihari ni ingorane zifatiye ku kiyago umumenyeshamakuru agitangura yatubwiye yuko yarondeye n'uwo mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo aze dusangire kino kiyago mugabo mwumvise ko yaza ni ukuvuga yuko mu gisata cy'amagara y'abantu turi n'ikibazo gifatiye ku biganiro mu kazi abo barinze bafungwa kuva igihe kitari gito amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi babutwara umugabo byaranse ntibishoboka n'ubu unye aho abo bantu bafungiwe twarumvise yuko umushikiranganji yoba yarabonanye n'utwara sendika simejeb umugabo mu byo bavuganye nta byavuyemwo kuko nta n'ico yavuze yari akwiye kuva mu gacerere akabwira abarundi n'abakungu icabo bantu bafungiwe kuko ico tuzi ni uko kugeza uno munsi icyo bafungiwe ata mategeko byakurikije kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku by'isi iremwa abakozi babwiye basaba agashahara ubu n'ubu abakozi twese dusaba agashahara bazokwama basaba amashahara bashaka rero ko badasaba agashahara sinzi rero ukuntu bizogenda ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu iyo niyo migenderanire yaba ihari hagati y'umukozi n'umukoresha umushahara ni ikintu baba baganirako ati rero harakenewe inyigisho mu bantu kugira ngo leta yamiganira icyo nicyo kibuze icyo nicyo kibuze uriko uraraba nk'aba bafashwe bagafatwa bari ku kazi hanyuma tugasanga yaba ariko baridoga bavuga ngo ngo abakora mu gisata c'amagara y'abantu ngo abakora mu gisata co kwigisha za kaminuza ngo bariko baragenda ivyo bice biba bihari abantu babiganire nakare igihugu n'umurima rusange igihugu n'umurima rusange ibyo bice rero biba bihari babiganire tuvugane tuti vyogenda uku n'uku n'uku turavye kw'itunga rihari Murakoze ico rero cane, kiracabuze cane Ego.
ico kintu batacumvise urumva n'ingorane murakoze cyane rwose miranse nsubire ku mirongo ya telefone nakira inosa ariko ndasaba na selemani kuguma ku murongo ndazi ko ndagufise selemani ndahera kuri inosa inosa waha ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
ko ndabumva cyane uherere ga inosa
bwa mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha Mhm. akabazo kawe canke intererano twagutumiye Melance Hakizimana ni umukuru w'urunani eh, FNSS rurikiyemo amasendika yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi
tugwita fenesesi sa Eh, twumvise FNSS ego, ego Mm, fenesesi mm. murakoze ku ego Mhm. duka kwijambo Innocent
Eh, icyo navuga coco nimba aye, abaganga barakwiye kuja hamwe sendika yabo bakavuga ati reka dusha- dusabe umushahara ukwiye nimba babonye bajya bahembwe ajya amahera ari mu bindi bihugu ntiboca bavuga nabo ngo biyadukiza ngo ngo basabe umushahara ngo banganye n'abariya nabo maze kuraba n'ahantu hahagaze n'igihugu ingene cyifashe hama bakaja hamwe bagasaba ako gashahara kubera agashahara abaganga bahembwa mu burundi ni, ni gato cyane hama nkongera kuvuga ati nimba abo baganga bafunzwe nibarabe nyene bafungurwe babagirire igongwe hama sendika y'abaganga icija hamwe itorere ico kibazo kuko duherereye kuraba hano mu burundi icyo kibazo cy'abaganga n'umushahara wabo eh, bahembwa umushahara muto eh, ugereranije kuraba nabo bigenga eh, no no mu bindi bihugu Eh, barakwiye kuja hamwe rero sendika y'abaganga bige ico kibazo hama barabe n'ingene bokoza bagenzi babo kuko ngaha mu burundi ntibotera yegeregera ari aba- ari ari Urakoze.
abaganga batatu Mhm. Yego bashaka urako- kongoza kandi bose bari muri sendika imwe batabigiye inama umva rero barabe baca inama babakure hama rero babone gusaba ako kantu bashaka si abaganga gusa hari n'abigisha bose urakoze innocent baritega yuko Yego.
eh, agashahara kaba ari igako hama leta nayo ibone gukemura ico kibazo ugira umunsi mwiza sivyo
yego namwe mwakoze kuduhamagara ku cyo ry'amerika ego melance munkundire muraza kugira ico muvuze ku byo innocent avuze mugabo mbanze nakire na na selemani kimburu kugira ngo muce mwakirira ibibazo bibicori icarimwe kimburu ikaze ku ijwi rya amerika
ego ego- ego makoze byabo turwana amagazi ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga Mhm.
Iki- intererano mfise ni uko mu by'ukuri ugiye kuraba a- a- aho igihugu ingene igihugu kimeze Mm.
abo baganga ntibari kuba ngombwa yuko bos- bosaba uyu mushahara kandi bafise aho batwarirwa
Mm.
bafise aho batwarirwa mu mace bafite aho batwarirwa bi- aho aho- aho batwarirwa Nti- ntibitaba ngombwa yuko basaba umushahara ku nguvu tubakira igihugu tubakira igihugu kita- kita- kitafise amategeko kuko barize kuko barize bisaba yuko abo baganga nyene bavuga ati baja muri yo sendika ibarongoye ega murabe muraza agashahara kuri leta batwongeze umushahara kuko nibaca bafata umushahara umushahara ba- umushahara uhembwa mu mu gihugu cy'u Burundi bawugeranye n'umushahara uhembwa muri leta zunze ubumwe za Amerika vraiment sivyo nabo ko barigenza nabi
ariko ntawe wavuze ntawe wavuze ntawavuze leta zunze ubumwe za amerika
A- ako n'akarorero ako n'akarorero ndiko ndaguha eh Ku- kuko amafaranga u- u- umuganga wo- akorera Tanzania mu- mu gihugu kibaye igihugu kibaye cya Tanzania Mhm.
niyo mafaranga ahembwa mu mu gihugu cy'u Burundi urakoze cyane ego ugira umunsi Eh, mwiza nawe ngaho imuyinga utramukiriza abanyamuyinga
Eh, abanyaminga bose barakomeye n'akavura karagwa nta ngorane nta kibazo urakoze Muyinga ni nyabagendwa intara ya Muyinga ni nyabagendwa nta ngorane n'imwe ihari urakoze mugenzi ugira umunsi mwiza sawa murakoze Mhm.
wacu wese ego melance ah, ivyumviro harimo utubazo harimo ivyumviro kwa inosa na kwa kimburu mu- mubishurire rimwe
ego murakoze ego eh, idosa yatanguye aravuga ati abaganga barakwiye kuja hamwe eh, bagasaba ibishoboka Eh, jeff nibaza rero yuko eh, batoba baragiye hamwe nico gituma bahurikiye mw'ishirahamwe ry'aba- ry'ama- rya- mu- mu- ico twita sendika bahurikiye mw'isendika baragiye hamwe bararaba uko bimeze hajya nuko uno munsi turiko tuvuga abaganga bo twita remetse Mhm.
hajya igisata c'amagara y'abantu kigizwe n'imigwi myinshi naho uno munsi turiko tuvuga uyu mugwi w'aba bafunzwe Eh, iyo migwi yose irafise inari usanga ihuriramo canke amashirahamwe usanga ahuri- ahuriramo kuko ijwi ry'umwe riragoye kugira ngo rishike kure nico gituma rero bavuga bati tuje hamwe baragiye hamwe rero barapfundika bati tugire iki n'iki n'iki hanyuma abatabizi ntiriho umushahara ku ngugu Mm.
nico gituma hariho inzego hariho inzego zijejwe ibiganiro no mu ma- mu- mu- mu- mu bisata byo mu gisata c'amagara y'abantu eh, hariho imigwi ijejwe ibiganiro mu kazi ico gihe rero ibibazo byose ubu afite ikibazo niyo abicisha ubu afite ikibazo niyo bicisha nk'abo rero bavuga bati aba bantu bariko eh, baratupogereye bagiye kure baca babizana muri iyo migwi ijejwe ibiganiro bakaganira murabona ababwiye mu gisata c'amagara y'abantu turafite ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi turafite igani- ikibazo kijanye n'ibiganiro mu kazi abafunzwe rero bati yofungurwa Mm.
nibyo dusaba nta kindi dusaba dusaba ko bofungurwa hanyuma baganire ku bijanye n'ako gashahara iyumvire uno munsi akazi kajanye no kuvura uwutakazi ntakazi muga uwukazi arakazi cyangwa umaze kurwara cyangwa akagwaza haramaze kumenya ukuntu kameze iyumvire rero umaze iminsi ingahe ari yuri hanyuma ukwezi guheze nturonke n'icyo ushobora gufashisha umuryango hanyuma bagaca babona ko umenga ni ibintu bisanzwe umuntu ntavuge ibyo rero biragoye kutavuga kandi bavuga ngo hakora mu nda uwaraye inzara biragoye rero ko azoheza ngo akore neza hanyuma ababa bakeneye eh, ibikorwa by'abajejwe kuvura kugira babi- ba- babironke neza urakoze cane Selemani Mm.
Eh, Selemani yavuze ati ati uko igihugu kimeze ati ntibyari bikwiye yuko basaba umushahara w'umurengera jewe aha noca ntwenga noca ntwenga umushahara w'umurengera basabye n'amafaranga angahe
Mm.
aho turavye no mu karere bavuze bati imiliyoni zibiri ku muntu yize imyaka inzu canke irenga imiliyoni zibiri aho twovuga ko ari amafaranga y'umurengera reka noneho twumvise yuko hariho inzego bishobora gucamwo bakaganira bakavugana bati byogenda ukuntu uku n'uku n'uku n'uku n'uku mu gihe rero eh, ababa barongoye mwene ivyo bitaro baba bumva ico ari cyo ibiganiro harya rero ikiganiro naho bagisuzugura nico cyonyine gishobora kuzana inyishu sagasho si ukubera ngo ubu eh, ba- ba- ba- babafunze ico kibazo kizoca gihera eka ahubwo kizana icuka kibi kigatuma n'abasigaye bagura nabi murakoze bitumva rero yuko bofata abari ku kazi bakavuga ko ariko barimo bariko bara- ba- ba- eh, baronona umutekano w'igihugu kandi ko bariko baba bariko bakora ibyo bigiye Mm, nsubiye Nuko rero gato Selemani ico nobubwira ego nsubiye gato ingorane zishikiye mugenzawe serema ingorane zishikiwe mugenzawe bawushyira mu kibanza ciwe imbere y'uko uvuga uti mbona yuko vyogenda uku n'uku n'uku n'uku Mm.
umushahara rero bahembwe ni umushahara muto cyane uravye ibindi bihugu ukuntu bahemba ni naco gituma navuze nti navuze nti nibaje hamwe igihugu n'umurima rusange Mhm.
abatware n'abatwagwa bavuga tuvugane ukuntu ibyo bice bihari ukuntu byogabanganywa neza tukubaka igihugu cacu na kare nta munyamahanga azoza kugitwubakira
Ah, ngarutse gatonya inkuru y'umwana isubira inyuma aya makuru nayo y- y'uko ngo um, dr aimable Nda- eh, ndabereye atwara si- simejebe eh, ni ni urunani rw'abaganga ba, eh, ba- bita abageneraliste mu burundi nawe atawuzi irengero ryiwe Sendika- Ni ni sendika, sendika eh.
ni ihuriro ni ihuriro ni sendika y'abaganga ni tuvuga ko ari sendika y'abaganga runari ni ukuvuga yuko haba hahuriramwo amasendika menshi Eh, nu- eh, a- a- amakuru y'uko nawe nyene atawuzi irengero ryiwe vyoba ari vyo canke ni ya makuru yo ku mbuga ngurukanabumenyi rimwe na rimwe baca bashiramwo utwo bishakiye bo ntituraronka neza ubuduha inkuru mugabo na twebwe twavyumvise twavyumvise biciye ku rubuga ngurukanabumenyi hanyuma abo twaciye hose twabajije eh, ntitwigeze turonka ubu- ubu- ubitubwira neza Mm.
kandi ico tu- eh, mugabo ikihari ni uko eh, twanashitse aho asanzwe akorera ntitwamubonye kandi n'amatelefone yiwe yose yarazimije Eh, bishobora gushika rero nawe nyine ko ashobora kuba yafashwe eh, kuko ntitubona icari guca gituma telefone ziwe zose zizima kandi ntashike no ku kazi Mm. Ni- nihagira ico mumenya ku makuru mashasha y'uko aho yoba aherereye n'uko vyoba vyifashe ngira ngo muraza kutubwira kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika tuze kubabwira aho bizoba bigeze hanyuma mu Yego cane.
bavuze hariho aba- abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise leta y'uburundi none yishura gute babwira ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma tariko turaduze Ku- hari ikibaha hari inyinshi ibaha Ego, Urumva- muga mu nkundire mu nkundi- mu nkundire melance ntabaciriye mu ijambo kubera ko amatelefone ariko aragorana tubanze twakire uri ku ku murongo wa telefone bwira ntitumutevye hama kakabazo mucamo kagarukako isaha uratwumva ego uhereye ga Isaya
iherereye mu mujyi wa Goma muri komini ya ya Karisimbi Mhm,
Mm, aho mperereye mhm.
murakoze ko murenze itumeze muri ko Ego uduze ijwi kugira ngo tushobore kukumva igoma mwifashe gute mbona hari ba umurwi wa mirongo ibiri na gatatu waratangaje leta yabo bimeze gute cuka ubigoma
umwuka uko guhagaze gahagaze neza tumeze neza uko biri hamaze kubaho cyarenze Mhm.
kabisa turashima uko tubayeho uko biri u- umutekano uko gwari gumeze urabona cyarenze iterambere Mhm.
rero na- tugaruke ku- ku- kuri kuri kize Ego
y'uburundi Mhm.
urabona umuntu arahembwa amafaranga amadolari mirongo itandatu Mhm.
amadolari mirongo itandatu ukayashyira gushira bwamufasha bwamufasha mu buhe buzima yagera yagera iterambere ryabo ugasanga umushahara we uracyari hasi Tu- tuze ahantu duherereye umutekike arahenga nka miliyoni ebyiri miliyoni ebyiri z'idolari
ngo miliyoni ugasanga umuntu nge gato ikintu uvuze ngo miliyoni zingahe
arahe- tuvuge ara- urugero arahembwa nka miliyoni ebyiri cyangwa se ibihumbi mirongo itanu by'idolari Eh,
ugasanga umwarimu ari guhembwa ngahe ari guhembwa ibihumbi ari guhembwa ibihu- amadolari mirongo inani ugasanga umushahara w'umwarimu uri hasi ugasanga umushahara w'umusirikari nawo uri hasi umusa- ugasanga umusirikari nawe arimo arahembwa n'ibihumbi mirongo itanu mm.
ugasanga rero niho ufite umutekano maze gutangiriyeho kuba umuntu yaza afite yagira umutima wo kugambanira igihugu kubera ko Sha, Isaya je nukuri numva numva ntariko ndakumva neza numva ntariko ndakumva neza Melance mwe muriko muramwumva neza
oya sindabyumva Eh, Rero, reka reka muhinga bw'ivyuma tubasabe ba- basubire kumuturonderera kugira ngo dushobore kumvikana kuko ahava afata umwanya kandi n'ivyo ariko aravuga tutavyumva mugabo duke numvisemo arashigikiye ko umushahara w'aba w'abaganga uduzwa ka kabazo nako ndabaza ni, ni, ni abavuga ko abariko barasaba umushahara bawusaba aho utari leta irafise amafaranga yo kuyongera bababwira gute muri leta kituma bata- batumva ico basaba kandi cumvikana
no erega aho ico kibazo nsari wagitangiye inyishu yego Eh, iyo abantu bataganira yego mu- murumva nta nyinshi ziheza ngo ziboneke mm.
Eh, murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati jamugasho ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye tube turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye Eh, nayo ahandi si ubukene butuma abantu abakozi canke abandi batumvikana si ubukene na gatoya oya ni uko abantu aho baba bari bataba bubahana kugira ngo basangire ikiyago bavugane bati iki cogenda uku iki cogenda kuriya bakumvikana kuko ntawe uzosaba amafaranga hatari ntawe uzosaba amafaranga hatari mugabo muri ayo make ahari Mhm.
asaba- a- asabikaniwe neza umwe wese bamuha agaciro abereye aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite nuko rero eh, nuko byatoza kugenda mugurumba ko atariko biri bica bisaba yuko eh, bamwe barashavura abandi kubera afise inguvu agaca yitwaza inguvu ati wenda gufunga ugaca usanga rero ingorane eh, ziradutse ibyo rero nariko ndavuga nti habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu i- nta nyinshi bitora agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe Mm.
iminsi yose vyama bigaruka mu biganiro Mhm. Ah, mbega ah, none ayo ma uko biri uko mubibona ubu uko vyifashe urumva muti nta kiganiro nta biriko biravugwa ko hari icizere coco coko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke kuko si ubwa mbere kera twavyumva cane muri babandi bakora za seneles na hehe n'ahandi n'ahandi ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yi- yigenga hari icizere c'uko umuti utogwa
erega iki kibazo sabwe umuti utegereza gutorwa nyene umuti utegereza gutorwa nayo handi udatowe uno munsi bibaza ko ari abaganga batanu kizokwa kizo- kizokwandukira abakozi bose kibandukire kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe umukozi ntiyaremewe gufungwa ntiyaje ku kazi ngo aje mu gasho umukozi murakora mwumvikana avuga ati nyungururiza agashahara kanje kiyu- kiyu- ki- kisununuru mukavugana ukuntu byogenda erega hajya nawe abivuga kuko i- aba yabonye icyo yinjije Mm.
Eh, abakozi n'abantu baciye ubwenge kandi kenshi no mu ma entreprise entreprise zitezwa imbere n'abakozi si amafaranga uba yarayazanye ateza imbere entreprise erega amafaranga aravu- arasayiriza kugira entreprise itere imbere muga ibikorwa n'ubwenge nibyo biteza imbere entreprise no mu gisata cy'amagara y'abantu ni uko nyine umukozi yakoze aravuga ati nakoze kandi n'umwimbu urahari niho rero aca avuga ati nanjye nyongerereza urabona eh, wewe byose ntiwoca ubitwara wenyine na jewe ntako ntabo bo mu bifata by'ibitaro byigenga nababwiye ibintu byose byaradugije ni ukuvuga adugije n'umwimbu iwe uraduga mugabo umukozi nawe ni ukuvuga ko nta valere afite nta gaciro afite ntibashaka kumuha agaciro agaciro gahabwa ibindi bintu mugabo umukozi we ntahabwe agaciro ibyo rero urumva ko ari ibibazo biteguza gutora inyishu kandi vuba bidatoye inyishu hashobora gufatwa n'izindi ngingo hashobora gufata ingingo abakozi ugasanga bafashe izindi ngingo zitabereye zitari zitari zinakenewe murakoze kuduha umuco twakire na filipo ku yindi murongo wa telefone filipo ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga dusangire ikiyago Nego.
turabumva Mm, uherere ga filipo uri muri kenya mhm. uno munsi muri kenya mwatwitavye muri benshi akabazo canke intererano
nshobora ku ntererano y'iwanze Mhm.
umuntu mu bisanzwe mbere leta iba ikwiriye kuraba iba ikwiriye kuraba ikaraba ukuntu yogira iyo yongereza agashahara kuri abo baganga kugira ngo abaganga ntibaze barasohoka igihugu rega nibwo buzima bw'abanyagihugu
Mm.
kuko nk'ubu uye umuganga amaze kwika umudoteri aba yi- igihugu kiracakoresheje uburyo burenze bwaba ukaba usanga nta- ntaco ariko aragifasha Mhm.
rero bage- bahunga igihugu ku mbuga uko baba babona yuko ata- atagashahara gafatika baba bariko bararonka rero re- igihugu ni ukuvuga leta irakwiriye kuraba ikaduza agashahara kugira ngo natwe abanyagihugu bato bato tworoherwe mu bijanye n'ubuvuzi Mm.
Eh, ico nico ciyumviro canje urakoze cane ngaho muri kenya ubwira umunsi mwiza
ariko murakoze ego melance ikibazo c'abaganga ah, ngo basohoke igihugu cifashe gute bari bariko baragenda ku bwinshi ntibisanzwe niko vyahahoze bamwe bajima namba na hehe canke bimeze gute ubu unye mugeranije ni- No.
Mm.
ego banze nunganire uwo ahejeje kutwunganira ego filipo ari muri kenya ari muri kenya Mm.
Eh, ni ukuvuga ni ukuvuga eh, hajya kutamenya agaciro gahabwa amagara kuba ari ukwihenda rwose kuko twese n'ubu turiko turavugana turiko tuvugana kuko amagara yacu ameze neza Mhm.
icyo umuntu wese ari akiba kuko aba afite amagara meza udafite amagara meza rero nagombe azoba arinde byose bi- bi- bi- bi- bi- bisubira itoto Eh, nico gituma rero nshimiye cyane iki ciyumviro filipo avuze ati barakwiye kuraba ukuntu bafatwa neza amagara y'abantu am- amagara n'amazi aseseka ntibayore Mhm.
niko basogokuru bayivuze muti rero bimeze gute
ego hajya urwego eh, rw'abaganga ni uko ari basanzwe ari na bake mu gihugu basanzwe ari bake bakabona agashahara kabo kabereye urumva n'iyo agiye bica birara bimenyekanye hajya si bo bonyine bagenda uzi urabe no mu kibano jewe naragiye ahantu tugiye mu kibano dusanga aho tubura abantu b'umukangara badufasha twari tugiye gupfuba umuntu turabura abantu b'imikangara baza kudufasha kugira dupfuba uwo muntu kubera iki bavuga ati bose bagiye barasohotse bamwe bagiye tanzania abandi bagiye muri kenya abandi bagiye mu buganda ni ukuvuga hari ikibazo bitereza kwicarirwa ngaha mu- mu gihugu cicicarirwa biciye mu biganiro kugira ngo ingorane uno munsi turimo zifatiye ku bukene twese tubyumve kumwe twumve ko ubwo kubwo bukene ari twebwe nyene dutegerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo tubuvemo ni ukuvuga yuko ikibazo rero cy'abantu bajya hanze ni ikibazo gikomeye cyane kandi urazi umutahe leta iba yarashize mu kubigisha Mm.
hanyuma ugaca usanga wigishirije amako- a- a- a- a- abanyamahanga bakaba aribo baza ku- eh, gukamisha eh, gukamisha abo ba- abo ba- abo bakozi bacu igihugu ca- kiba ca- ca- carigishije birateye ikigongwe n'agahinda ni ukuvuga rero haraka hari ikibazo bifatiye kuri ibyo biganiro bitegereza kuba kandi no kuri icyo kibazo nyine tukavugana umwe wese akaronka agaciro ategereza guhabwa
Yego. Ah, ah, mu minsi yahera hariho sinzi ko hari ibyo mbwa hariho amakete ya- yacicani- ya- yacanacanye ko ku mbuga ngurukana bumenyi aho ah, mu Bufaransa bari bandikiye bamwe mu bategetsi b'u Burundi barimo no muri za kaminuza bavuga ko barengewe n'ubwinshi bw'abantu bari mu gisata c'amagara y'abantu bariko basaba ico bita kwimenyereza ngo baragenda bagaherayo. Ivyo vyari vyo ayo makete yari ay'ukuri hari amakuru muyafise ko.
bo birashoboka kuko birashoboka ko biba- bishobora kuba byarabaye kuko eh, hariho umurindi w'abantu baba abaganga baba abatari abaganga bagenda mugabo urumva hariho n'abavuga bati hariho n'abo usanga bavuga bati biragoye kuzoguma ngaha ahantu naho ushobora guheza ukabura icyo ukora ukabura akazi ibyo wigiye bagaca bashaka yuko ukora ibyo utigiye kugira ngo ubeho mugabo mu gihe haba hariho nk'ikindi gihugu ushobora kuronka akazi kajyanye n'ibyo wigiye Eh, birashoboka rero ko hashobora kuba haragiye abantu benshi mugabo kubera eh, badati icako ngo batubwire tubura tubyumva gutyo onye turumva ko hari umurindi w'abantu benshi bagenda Yego. Murakoze reka twakire na Nestor amatelefoni y'abari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muratubabara ntari ko ararengana ariko menshi ariko aracamo nayo muri Kenya tu, turi kumwe na Nestor muri Kenya. Nestor ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri Sanga.
muri make ndi inator hanyuma ndi hano muri kenya Yego.
Eh, muri make ikiganiro mwaduhaye ni cyiza cyane Murakoze.
yego hanyuma kwibaza ndi ko mbabwira ko mbaga mutubaza ishami naho ndi nkeneye Yego. Urabaza hamugira ucuterereye akanyani rwawe.
yego hanyuma reka mbanze ntange ishingiro ku ruhande rw'iwanjye Eh, nagerageje kuraba ukuntu abaganga bahembwa umushahara bahabwa umushahara mu burundi Mm.
biraboneka neza yuko eh, bivanye n'uko ubuzima bwarabyimbye ibintu byarabaye nabi ariko biraboneka ko umengo ntabwo bitaweho Eh, je rero kuba mbona bashobora kuba bovaho bakagenda aho bashobora kuba baronkera eh, akazi canke aho bashobora kuronkera udufaranga dutubutse kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo Eh, na rero tubona undi n'abaduteza imbere cyane ari abo nyine baba baravuye mu gihugu bakagenda hirya Eh, je mbona umengo leta ntabwo yabibasagurira cane Eh, yobaha umwanya nyine ibyo wifuza akazi bakora canke naho nayo ikaraba ukuntu iyo bwongeza imishahara kugira ngo bashobore kubishima Mhm.
Eh, muri make byinshi ntashobora kuvuga kuko birababaje iyo uri mu gihugu ugasanga amafaranga uhembwa eh, nayo ikoti kwezi birababana none umuryango uzotunga gute cyangwa uzotumva yuko uri kunezerezwa n'akazi uriko urakora Eh, gute kandi ubona yuko ubufaranga uronka ari buke n'umuryango kandi uguma wiyongera Eh, binataye ko nk'abantu usanga barize bafashijwe ubuzi bwa leta usanga abadekanda ko ari benshi cyane baba bavuga ati turabanaka nanone ngo imiryango idashobora kubaho gute Mm.
Eh, nagira mbaze rero ubutumire ngaho eh, ikibazo kimwe gusa ari cyo ciki Mhm.
Eh, none ko tuzi leta ironka imfashanyo kandi leta ikaba ifite n'imideli na bije ya miwere yanikoresha kandi nini cyane kuki bidashoboka ko abo baganga boshobora guhabwa agashahara gafatika kugira ngo amagara y'abenegihugu ashobore kugenda neza canke eh, nabo nyene bashobore kumva yuko bishimiye kuko tuzi neza yuko iyo umukozi ahembwa neza n'akazi agakora yitanga avuga ati reka nkize amagara y'abantu ndayarokore kuko nanjye hari icyo nshobora kuronka gifasha umuryango ego mucyaro cyangwa nashatse kubaza habuze iki canke niyahe ntambamiyo iriko irabitera ko tubona umengo amafaranga ya leta ikoresha mu mwaka aba ari menshi cane murakoze Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi.
Mureba twese.
Yego. Um, mirasa akabazo ka ti- ka Nestor i Nairobi.
ego Mhm.
Eh, nivyo eh, leta iraronka imfashanyo nyinshi cyane eh, kandi buri mwaka bama bashinga amafaranga leta izokoresha Eh, mugabo ikibazo ni ca kindi tuvuga eh, kumenya agaciro igisata c'amagara y'abantu gifishe gifite muri buri gihugu Eh, ngaha rero niko ndaraba ukuntu abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bafatwa ntituramenya agaciro amagara y'abantu gafise muri buri gihugu Eh, nari mpejeje kubivuga mu kanya
umuntu hari icyari kuko aba afite amagara meza ayo magara meza rero yari akwiye kubungwabungwa tukamenya ukuntu bayabungabunga ntizoshobora kugira umuduga ntushobora gukomera utamba muri garaje kugira ngo bambe bawubungabunga umuduga ntuzogenda neza umushoferi agenda ashonje ntibikunda mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyine ni uko kugira ngo a- abenegihugu baronke amagara abereye aba- abajejwe ayo magara y'abantu bategereza kubungwabungwa neza Eh, kuko uvuze uti kora ibi wase ndagupfunga uko siko bigenda siko byateza kugenda hagize iki- iki- ikitagenda neza mutumvikana ko ni ukuja inama n'ingingo mukavugana muti byifashe uku igihugu ni cyacu reka rero turabe ukuntu byogenda kugira n'abandi ba- bigende neza ni ca kiganiro rero namwe mvuga yuko hakwiye ikiganiro mu gisata c'amagara y'abantu harakwiye ikiganiro abato- abarongoye igihugu bakabyumva bakamenya agaciro amagara y'abantu afite muri buri gihugu Baka- umwe wese icyo ari cyose akamenya icyo ari cyo amagara afite icyo aka- eh, agaciro amuha umuntu aronka agaciro kuko akomeye muramaze kubona naho yaba ari igihangange iyo abuze amagara agashengera muramaze kubona ko no kumwibuka ba- bamwibuka batana- badasubira no kwibuka umuntu turamaze kubibona kenshi yego tu- tuze rero turi- turamenya yuko amagara y'abantu ni amazi aseseka ntibayobe tuyabungabunge rero murakoze cyane haba mu mfashanyo ziba zivuye hanze kuko twarabonye hari igihe n'imfashanyo nziza zigakoresha ibindi twarabonye cy'igihe cya kovide igihugu cyararose imfashanyo nyinshi mugabo izo mfashanyo abajejwe amagara y'abantu baritanze barakora neza birashimwa mugabo nta gashimwe ngo cagiye eh, twarigeze kumva bavuga yuko hari amafaranga batazi iyo yagiye murumva ko hakiri ikibazo kigoye eh, kijanye no gukonsu- no gufata eh, uko bashobora kuraba abajejwe amagara y'abantu
murakoze yego twakire na tito ku yundi murongo wa telefone tito ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
yego murakoze murakoze kuma akajambo Eh, muherere gatito
merenga mu mu bwiza mu bwiza niho mba ibujumbura je nashatse gutanga intererano nsesura kandi na- mbaze n'ikibazo Mhm.
kubera urabona yuko no i- ibintu leta iriko irakora jewe sindabishima na gato kandi ntibishimishije kuko kubona abantu bariko baraserura kiri mu mutima w'iwabo bariko basaba ko bongerezwa agashara ntiryari ikosa kuri bo ariko tugatangazwa no kumva ivyo bintu ko bariko barafatwa bariko bararonderwa n'iperereza ibintu mwe n'ivyo je ndibaza yuko leta yogira ico ifashije mereye ku mukuru w'igihugu n'abashikiranganji biwiwe cane cane umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida nga mu burundi hama nkasura kandi no ku eh, bano bashinga amateka n'abakemuza amateka bakaraba ico bazagufasha gucereka kino kibazo c'abaganga kubera iyo abantu bariko baravuga i- iki- bariko barasaba ikintu hama ugasanga bariko bari- bariruka ko inyuma n'abapolisi canke eh, usanga leta iriko irabafata kubera ibintu bariko baravuga kandi ari dwa yiwabo usanga iriko irazana ingorane mu gihugu n'ivyo bintu biratuma abaganga bamwe bamwe bariko barakorera nga mu burundi nabo batafatwe usanga bariko baragenda ahandi kubera ubwoba usanga bagiye ahandi ahandi hantu kurondera amahera bahembwa akwiye bivanye n'ubuzima babamo rero je nari mfise ikibazo mbega ko tuko turumva ibintu mwe nibi Re- i- leta nivye- ni igihe ni ibihe bintu niyo migambi iriko irategura ku vyerekeye iyongerwa ry'amash- ry'agashara eh, kuri aba baganga nico kibazo nari mfise urakoze tito gira umunsi mwiza ngaho mu bwiza
watwese ego melance sinzi ko ari cyo mu- mwobwira tito ngaho mu bwiza
ego eh, ubwa mbere aho nagira mbanze ndamushimire ukuntu atahura ikibazo cy'abo bantu bafunzwe kuko eh, nibyo ntacyo bafungiwe bariko bazira ubusa Eh, ni byiza yuko bamwe n'abandi boza barasemerera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose agateka kazina muntu kubahirizwe kuri bose ati rero mbega ni ikihe leta yoba iriko irakora kugira ngo agashahara k'abo bantu ku eh, kisununure Eh, bihava bingora kwishyura Mm.
kuko eh, ni bimwe mwatubwira ubwa mbere uwari kubyishyura murumva ko mwa- mutaroheshoboye kuronka uwari kubyishyura icyo kibazo nk'icyo Yego, niwe yari twabakenya.
kubyishyura kuko Mm.
eh, kuko mu- mu- eh, icyo nobamenyesha ni ni uko mu minsi iheze harabaye harigeze kuba inama y'abashikiranganji ariko biga amategeko ajanye eh, n'imyuga yo kuvura hanyuma inama nshikiranganji iratanga rokomandasi ivuga ati barabe ko igisata cy'amagara y'abantu cyoronka amategeko yacu akigenga icyo gihe umushikiranganji yari ahari yaradukoranije turagerageza turatangura turakora turashyira aho amategeko eh, tura- icyo twokwita umu- twarashize twaragize umugambi w'amategeko yogenga igisata cy'amagara y'abantu kugira ngo ibyerekeye agashahara eh, barabe ukuntu eh, bokwigenga nti- nti- ntibibe bifatiye ku- ku itegeko eh, rijya rigenga abakozi bose Mhm.
icyo gikorwa twaragikoze mugabe icyo gikorwa naho twagikoze baciye bakibika mu kabati iryo tegeko ntiryigeze risubira kwigwa mu nama nshikiranganji murumva rero ko hariho n'ibibazo kuko birava n'ubutu- n'ubutegetsi n'umutware aba ahari uko abyumva n'uko atabyumva hariho n'umutegetsi usanga atitaho abatwara iyo atitayeho abatwara n'agashahara kabo urumva ko adaheza ngo akiteho Eh, twebwe rero mu gisata cy'amagara y'abantu muri ino minsi biratugoye kuko eh, nti- sinumva nk'ubu jewe eh, ntitwumva ukuntu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaba bufite abakozi babwo bafunzwe umugabo ntihagire n'ikintu na kimwe bavuga kandi ari abakozi babwo aribo bariko batanga eh, bariko bafasha ku magara y'abenegihugu bagafungwa mugabo bagaca baguma binumiye murumva rero biragoye ko twovuga tuti icoba kiriko kirakorwa n'igiri biragoye jewe rero sindi mu kibanza kibereye kugira ngo mbese ngo nishure ico kibazo Mm.
nibaza eh, namba bariko baratwumva bazoheza batanga umuco kuri ico kibazo turizera ko na twebwe ku ijwi ry'amerika tuzobaronka baka- hari utubazo twinshi dufise tubafitiye mugabo ntitwashoboye kubaronka turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro mu minota itarenga itanu turaza kuba duhejeje meransi ku bwanyu rero ibikwiye gukorwa kuko urumva hari ivyo vya- vy'udushahara hari sinzi ko banakwiye mbe ba- barakwiyeho ba- baracawurumbira ico gisata igikwiye gukorwa nyuma yo kutwishyura ko bakigihurumbira n'icahe ku mpande zitandukanye zaba iz'abaganga zaba iz'abigenga zaba iza leta n'icahe kugira ngo umuganga azokwambara itaburiya avura aryohewe avuga ati ndavura ndatanga ubuzima ariko nanje n- nyuma y'ako y'ayo masaha y'akazi ndafise ico nshikanira umuryango Eh, harya ni uko eh, batabizi Eh, ingorane zagiye ziraba ni uko igisata c'amagara y'abantu bagiye kucinjiza mu politiki nayo ahandi ni umuhamagaro iyo rero kirose abantu bacinjiyemo bafite umuhamagaro wo kuvura ni igisata cyiza cyane kiryoshe cyane nta kintu kinezereye nk'iyo ufashije umuntu ubonye yari akitswe n'amagara agasubira agatora ubuntu bwiwe akaronga ingufu zibereye wowe rero wari umufashije urahimbagwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga abo bantu ntibabaha agaciro si imishahara irengeye bariko bararondera bakeneye agaciro nk'uko n'ibindi bihugu ibindi bihugu igisata cy'amagara y'abantu gifatwa irafatwa neza cyane abavuzi bakabafata neza bakabubaha hanyuma barabye umwembu bafite muri icyo gihugu bakabaha ikibanza bibereye aha rero no ngaha nibyo byari bikwiye kuba ni nacyo bituma kwirengagiza ikiyago n'abagize igisata cy'amagara y'abantu ntacyo uba uriko urafasha igihugu
Mm, yego hanyuma um, ku ruhande rw'abaganga naho hari ubutumwa imbere ko dusozera kino kiganiro ku ruhande rw'abaganga icyo nobabwira mm.
eh, ni uko boshira umutima mu nda bagafatana mu nda mwene wabo agize ingorane bakishyira mu kibanza ciwe bakabona ko ari bo bari mu ngorane mugabo uri kuraraba benshi na cane cane nk'abari baba bari mu biti barya usanga batwara abandi umenga mwene ivyo bibazo ntibaraba kandi iyo ni indwara ikomeye cane ugaca usanga mbere nibo badodoberezanya twabasaba rero ko bova mu ngeso mbi bakaja mu ngeso nziza bagafatana mu nda kugira ngo igisata c'amagara y'abantu gitere imbere murakoze cyane go uh, murakoze cyane gose Melance Hakizimana twibutse ko muri umukuru w'urunani FNSS rurikiyemwe amasendika n'amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu ejo nitwongera kubitura muzo mutwitabe nkuko mwabikoze no musi Eh, murakoze namwe kuba mwatwiyumviriye kugira ngo tuganire kuri kino kibazo yego ejo canke hirya y'ejo igihe cose muzaba dukeneye ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu tuzobitaba yego kuri mikro aha Washington DC muri studio y'indwi mari kumwe na Diane Ninahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro muri sanga cuno musi reka nshimira abo twasangiye ikiyago ku matelefone abatwakuye muhinga bw'ivyuma nari kumwe na Nadia Taha be na ingénieur Tran bari kumwe tuhinga bw'ivyuma bakoze mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu